بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد درسين كأنك دقدمي في شنيس أو ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالتسيه darsiinkeenna ka afraffa'a waa'ee lola badrii ilaalchisee darsii sadi keessatti barumsa sadi keessatti dubbanne waa'ee lola badrii haga lolli xumuramee nasrii rabbiin ummata muslimaatii kennee haga bakka sanitti dubbanne achirratti dhaabanne achirraa yoo itti fufne waan tokko tokko ka nama ajabsiisaa ka nama gammachiisaa ka bakka sanitti argame tokko tokko waan nama ajabsiisa dubbannee saniin booda lolaan booda maaltu argametti deebine hordee jedhe waan argame waan hedduuttu argame waan argame irraa nama tokkottu jira maqaan isaa abulbuktarii jedhama abulbuktariin kun kaafira ummata kaafiraa san wajjiin jira ammoo nama haala gaarii qabu zamana dheeraa rasuula rabbii wajjin alayhi salaatu wasalaam makkaa turan san rasuula dhibaan turre wama akkuma gaariit ka ummanni salphisu akkuma gaarii dubbataanii kabaja'aan hin amanne ammoo rakkoon isaa guyyaa tokko nama muslimaa tokko irra hin geenye gaafa ummanni qureesh rasuula fi gosa isaa rakkisu irratti walii galanii xalayaa mallatteessanii kacbaa keessa kaayanii waggaa sadi waan hunda irraa hidhan san namni waan kana diiguu guyyaa san sirreesse nama waliin yaame abul buktarii kana akka ballabni qureesseen kun jige ummata kana rakkoo kanarraa kaasaniif guddoo hojjate kanaaf waan kanaaf fakkaatu hedduu inni galaaftaa amantii tanaaf nama amantii tana qabate bira inni qabuuf rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam lola dura amrii baasanii maal jedhan abulbuktarii namni tokkollee yoo gartan hin ajjeesinaa jedha subhaan allah rabbiin rasuula rabbiitii sahaabaafitti himee rasulli maal jedhan namni tokkolleen nama maqaan isaa abulbuktarii jedhamu san akka namni tokkolleen hin ajjeefne jedha sanii wajjiin namtichi sun guyyaa san du'e akkam waa jiramme namuu nama kana bifa isaa odeeffatee oduu isaa odeeffatee ka beekus innuun beeka warri muhaajirtootaati warri ansaaraa kan beeknes odeeffatanii lola akkasitti seenan nama tokkottu mujaddar ibnu ziyaad jedhama isaa walitti qajeele namuu yeroo lola lola harkaati namni lama lamaa wali qajeela isaan walitti qajeele yeroo fuula keessa akkana wal dhufan abboo ati abulbuktarii jedheen ee jedheen yaa aboo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam in ajjeesinaa nuun jedhe si ajjeesuu hin dandeenyu namni tokkollee namni sahabaa si ajjeesuu hin dandeenyu naan in lolin in irraa dhaab jedheen nama tokko isa wajjiin deema yeroon sun yeroo qureesh cabxee sila baqatee namni addaan hin dabrin ammoo namuu gara gara addaan faca'e nama tokko ka saahiba isaa ka kaafiratti wajjiin dhaabata ana qofaa jedhe moo naaf isaaf nama isa wajjiin jirullee dhiisaa jedhe moo moo isa qofaa jedhee jennaan isa qofaa jedhe aboo eega kas taate ka hariyaa kiyyaa kanas hin ajjeesinii dhiisi jedheen hayyee kanan dhiisu dheen ajjeesa maarree osa ajjeefte anileen isa waliin du'aa jedhe akkasitti wal lolanii bifa saniin du'e namni sun oduu takka ta nama rifachiiftu wanni biraa ta nama ajabsiisaa takka ta argame jira manguddichaa rakkoo gurguddoo sahaabarra geessisaa ture in beektan hundi keessanuu umayyaa binu khalaf umayyaa binu khalaf kun egaa mataa kaafiraati namticha bilaal dhagaa guddicha irra kaayee akkas azaaba'aa ture sun isa bilaal ka azaaba'aa ture sun isa aduu keessatti dhee haadattiidhee ijoollee kennee ijoollee yaabbadha olii gadi hin deemaa ka jedhuun sun isa sahaabaa waan hin godhin hin qabu jaarsuun yeroo qureesh cabxe baqatuu dadhabee inni kun barka duraan rasuulli si ajjeefna jedhee du'a sodaatee bahuu didee abijaalli kaydiif balaatti dalagee kaasisanii beeka armaan dura dubbannee jirra waan dubartiin ifin bareechifti itti fidanii hayyaata armaayee gara dubartii if bareechisi mana nu eeg jedhaniin dalanee bahe isa kana yeroo dubbiin hammaattee arge gurbaa isaatu wajjin jira ali jedhama aliyyi isaa kanaa isa baqatanii muka jala cinaa galaniif dhoksan waan jedhu sahaabtichi tokko nu odeessa oduu sana sahaabtichi abdurahmaan ibn oof abdurahmaan ibn oof waan jedhe nama hedduu ajjeese nama ajjeese kanarraa waa sayfii isaatii fi meeshaa lolaa isaa irraa hiikadhee deema jedhe meeshaa lolaa keessattuu dirci waan jedhaniin kana jira dirciin sibiila akka qomatti namni kaayatu akka waraanaaf kun nama waraanne kana hedduu hiikadhee harkatti diradhee deema jedhe ana ka deemu jarri lamaan na argan jedhe dur ammoo warri lamaan saahiba abdurahmaan bin oofi kanaaf umayyaan kun saahiba dur nagarraan na yaame jedhe abdurahmaan abdurahmaan yoo allaali kun umaan guddichatu gurbaasaa wajjiin muka jala dhokata abo waan harkaa qabtan hundaa gad jigsi sibiila baataa mi'in sibiila baatu kana hundaa gad jigsi kootu naaf gurbaa keenya fudhadhu jedheen nu lamaan nu booji'i yoo ka horii barbaaddu taate silaa waan itti baattu kun horima horii kanarra guddaa gaala hedduu loon hedduu horii guddaa sii kenna yoo ka horii barbaaddu taate anaaf gurbaa kee kana nu booji'i nagayumaan as keessaa nu baas jedheen gammadee fudhate jara lamaan booji'e waan jedhe ana ka jara lamaan harka qabee deemuun jedhe bilaal na arge jedhe bilaalitti fago'o umayyaa kana arge jedhe takkitti umayyaa argeen achi cehe jedhe umayyaan egaa waan bilaali kana hin godhin hin qabu dur gabricha isaa ture inni zamana dheeraa waan hin godhin hin qabu beekaa egaa bilaal takkitti achi argeen as cehe jedhe maal jecha aaceh jedhe umayyah ibnu khalaf ra'su lkufri laa najawtu in naja mataa kaafira umayyaa ibnu khalaf kaafirticha guddicha yookan anaa yookan isa jedhe yookan anaa yookan isa yookan ana du'a yookan isa du'a jechuu nu lamaa waliin hin jiraannu cihaa dhufe jedhe jiddu wani bilaal abboori fadhe bilaal bilaal bilaal dhaabadhu dhaabadhu dhaabadhu dura dhaabadhu abboo booji'amaa kiyya abboo na booji'e naa dhiisi laa na jawtu in naja naa inni waliin hin jiraan naa inni waliin hin jira mataa kaafira naa inni waliin hin jiraanu jechi biraa naan dubbachuu dide anileen dura dhaabadhe dhoweedha abdurahmaan ofi gawara jagna beekama bilaalillee hin cabee kaagaa jedhe lachuu nama taphaatii miti walirra dabruu dadhabneedha yoos sagalee guddoo qabaa bilaalin beeytini miti warra azaanu isaa sagalee ol fuudhee lallabe jedhe maal jedhe yaa ansaara rasuulillah yaa warra rasuula rabbiitii tumsee na dhaqqabaa jedhe takkitti maa yiggin akkanichu jiru namni hagam qaata guutee moggaa isaa dhaabate maal maaltu maal jedhan jedhe dhufanii kunoo kaafirticha guddicha umayyi ibnu khalaf ka waan naaf obboloowwan kiyya warra muslimtoota lallaafaa makkaa keessatti waggaa agasi nu azaabaa ture isa sanii kunoo dhaabataa obboleessi kee abdirahmaan akka dura dhaabatee akka hin ajjeefne na godhe na dhaqqabaa jedhe ansaarri yoosuma galame tokkummaa islaama habashaa hin yaamne afrikaa hin yaamne ansaara yaame ansaara rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yoosuma namuu seefii fi baafatee in ajjeefne in ajjeefne inni abdirahmaan illee dide jaarsi ammoo siina waaka jedhe na dhaqqabe abbo silaa duraan baqadhee dabra sittu na booji'ee na hambise amma na ajjeesiisin isa ka akkana jiru ana ka jaarsa akkana tiksu jiru gurbaana jalaa qaata fuudhanii harkifatan jedhe harkifatanii qaata mataa irraa darban jedhe jaarsi yeroo mucaa gurbaa isaa kana ka mataan irraa darbame arge irrifatee kana dhaabateetuma iyyedhe iyyenna takkaa ilma namaa ka iyyu ani hin dhagayin iyyeedhe dabeessan illee beeke duraanuu kaabarra lola sodaatee du'a sodaatee hafisani dirqimaan baasaniini iyyenna takkaa nama akkas iyyu ani hin dhagayin iyye jedhe yeroo inni iyyuu jiru qaata sayfiin hagam irra wal gahettee akkasitti maanguddichi sun achitti gorra'ame eegasii maal jedhe abdirahmaan takkan dallan maal jedhe rabbi kadhataaf yarhamullahu bilaal moo bilaali rabbi rahmata haa godhu jedhe inilleen zamana dheeraa azaabamaa ture waan san obsuu dadhabe anilleen ammoo guddoo kasaare jedhe horii sibiila kiyya ka duraan guurradhe deemuu kaan ofirraa jikse jara horii qabdu taajira gurguddoo lamaan an booji'adhe sila horii guddaa irraa fudhadhaan jedhu narraa ajjeese kasaaraa diinagdee guddaa narra geesse garuu rabbumaan haa araarmuu fedhe waan gaarii hojjetanii obbolummaa jechuudha takka nama walitti dallanii walitti hammaate gadoo waliif fuudhu hin jiru wanni biraata nama ajabsiisa umar ibn khattaab guyyaa san eessuma isaa aas ibnu hishaam ibnu mugiira ka jedhamu beekama kanaa waliin dhufan eessuma isaa eessuma isaa ajjeesse guyyaa sana kaafira guddaa eessumni isaa kun eessuma isaa ajjeesse umar ibnu khattaab waan nama ajabsiisu irraa takka wanni biraata nama ajabsiisa abubakar siddiiq gurbaa isaa abdirahmaantu guyyaa san warra kaafiraa wajjin duula keessa jira waan nama ajabsiisan abubakar siddiq gurbaan isaa ka hangafa abdurahmaan kaafira ijoolleen isaa hunduu islaamtee inni dide warra kaafiraa wajjiin duula keessa jira inni ammoo gaare kunoo gaare itti aanaa dura taa'aa islaamaati yeroo duraa lolli eegalarra abubakar siddiq ummatuma keessa cehee gurbaa kana barbaada ajjeesuuf jedhan haga rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam nabiyana ibraahimitti masale fakkiin tante akka fakkiin nabi ibraahim jedheen nabi ibraahim gurbaa isaan ajjeefne gurbaa isaa kana gorra'uuf barbaada obbolummaan gosummaan sabummaan tamaarre ta amantii jechuudha ilma isaati beeki moo yoo amantiin gargar taatan ilma keetii miti eessuma kan keeti namni sarri sikka laawu jira sila yoo amantiin addaan taatan wamaa walirraa hin qabdan jechuudha wanni waliin nama fida wanni tokko nama godha amantii jechuudha dubbiin tun qajeelatti galteef warra sanii dubbiin gosummaa miti sabummaa miti biyyummaa miti dubbiin amantii jechuun qajeela galteef silaa namni ilma fi barbaadee ajjeessa amantitii fudhachuu dhabdeef namni silaa ilma fi barbaadee ajjeessa eessuma fi ajjeessa dubbiin qajeela galteef jechuu ikhwaani wanni nama ajabsiisaa guyyaa san hedduutu argame wan nama ajabsiisarraa tokko saxaabtichi beekamaan ukaasha ibnu muxsin al asadii ka jedhamu ukaashan kun eganama beekama ka rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam sabaqa ka bihaa ukaasha ka jedheen sun isa kana isa kana lola keessatti seefiin isaa irraa cabe qitti addaatu seefiin cinnaarree garam deeman dura ta'a waraana deebitee waraana lakan jechuuni hin qabu immoo rasuuli rabbi maal kennaaf dhufee yaa rasuuli rabbi seefiin irraa cittee maalii lola jedheen subhaanallah takka qabeenyi amantii ilaafaa dandeettiin guddoon hin jirtu horiin hin jiru wanni tokko ka fuul dugdu duuba kaayatanii achirraa waraanaa kennan hin jirtu namuu haga harkarraa qabu maal jedheen rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ulee mukaa guddoo takka ta dhaabattu cabsee kennee fi hoota naan loli jedheen allahu akbar ulee mukaa kennee fi tanaan loli hoo'u jedheen ulee mukaa kennee fi tanaan loli jedheen عكاشا رضي الله عنه وأرضاه إن شك إن دين ما ألقوا أنجين متان مر إن مرمني سلام من زمان كان هذا مرم إن متان بركوسانا كسيو دنين uleetaan fudhatee ulee tana fudhadhee irbe jedhe ajaa'iba rabbiiti bara ulee bara ulume mukuma ofirraa muka akka uleelleetti ciramee tolellee miti mukuma dhaabatu ciramu nanii kennaniif muka kaan fudhadhee irbe jedhe akka seefi yeroo lolu namni loluun kana akkana gara gaggalchee akka namni seefi yeroo lola namni akka darban qabaame akka akka olii gara gaggalchan qaba akkas gara gaggalchee yoo allamaa sadi gara galchee seeyfii taate uleentuun seeyfii taate seeyfii hagam geettu ta akkam bareedu ta akkam qara qabdu tana goodhe rabbiin guddaan jedhe takkittii seeyfiin seeyfi manaa taateen ajabe waraanatti deebi'e jedhe ummata kaafiraa kaaniin namni an seeyfii tanaan dha'uma dabra jedhe seefiin sun ikwaanii zamana dheeraa oon jedhini maqaa itti baasanii seefii tan beekama sahabaa biratti seefiin sun lola takka'aa dhaqee eegasii seefii san ifirraan hambifi seefi misaniin deema eega rasuuli rabbi aakhira egaa sallallahu alayhi wasalam huruuba ridda'aa ummanni baay'een kafare loloota san keessatti aakhirame shahiida tahe ukaashaan haga du'atti seefi misanii hin deeme sullee waan nama ajabsiisarraa tokko wanni biraata guddoo nama ajabsiisaa oduu takka taa sahaabticha mus'ab ibnu umeyrii wajjiin argamte mus'ab ibnu umeyrii nama isin beektan san adunyaa dhiise akhiraa filate dureessa makka'a waan san hundaa keessaa kabahe san ka hijiraa lachuu habashatti hijiraa bahe achirra rasuuli rabbii deebisanii yeroo duraa amantiin namni amantii biyya madiinaa tanaan dhaqqabee ummata amantitti yaame hin baasif dura barsiisan dura isa muscab ibnu umeyri muscab ibnu umeyri nama guyyaa san alaabaa muslimaatiin deemu isa abbaan alaabaa isa muscab kalolli dhumee isa ka deemu arge obboleessa isaa obboleessa isaa arge eenyutu arga muscabitu arga obboleessi isaa kun abu aziiz jedhama maqaan isaa ibnu umeyr abu aziizii kana ka booji'ame sahaabtichi ansaaraa tokko booji'ee deemuun arge yoos obboleessi isaa ka abbaa alaaba'aatiin deema alaabaa jechuun barama namni alaaba'aan deemu dura taa'aa waraanaa jechuu yeroo sanitti aadaa yeroo san jirtutti namni alaabaa waraanaa kanaan deemu dura taa'aa waraanaa ka dura taa'an dirree lolaa isa jechuu dura taa'aa waraanaa guutumatti rasuulatti aanee alayhi salaatu salaam ka waraan lolchiisu isa muscab san obboleessa ifi ka waggaa hagam waliin argin arge ka booji'amee namni tokko deemmatuun namni kun waraana isarraa tokko gaafatama waraana isaa miti gara maal jedheen gurbaan obboleessaa garaan itti iyyi musaab musaab na dhaqqab na dhaqqab na dhaqqab jedheen yoon akkana laale kunoo obboleessaa abu aziizii saabtichi rifatee laal an obboleessi isa kanaati an obboleessi isa kanaa idhaan amma kun maal barbaada namni tokko hoggaana waraanaa ka waraanaan deemmatu ka ati ammoo isa qabdee deemtuun an obboleessaaf sin jedhe bar sodaatte akka jiru adunyaa kanatti ilaalen akkana ilaale sahabtichi rifatee dhaabate jabeessii qabsee harkaan bahini jedheen haati isaa horii guddaa qabdi horii guddaa irraa argatta ifirraa gad hin dhiisine akka gaariitti hidhi jedheen gurbaan ajabe maal jette maal jette aboo akka gaaritti qabi horii guddaa qabdi haati horii san irraa argatta si harkaan baafatin jedheen sanii ammoo natti naa gootu arda wanni ati arda na fayyaddu sanii jedheen an obboleessa kan keetii miti haati tiisin deenne ati obboleessa obboleessi kiyyaami obboleessi kiyya ka harkaasi qabu kana jedheen kasiin deemu kana obbolummaa gosummaa san bira dabare nu hini obbolummaa amantiitiin deemna obboleessi kiyya kanatti aanu kasiin deemu kasi booji'e kana jedheen waan dhugaa nama ajabsiisarraa tokko wanni guyyaa san nama ajabsiisa ikwaani hedduu boodarra lola kanarraa maal fayyadannee keessatti haga tokko irra deebinee waliin dubbanoo rabbi'ee jedhe lola san keessatti gama muslimarraa nama kudha afurtu du'e nama kudha afurtu shahiida ta'e lola san keessatti namni jaha warra muhaajirtootaa irraahi namni saddeet ammoo warra ansaara irraahi mushriktoonni hoo mushriktoonni nama torbaatama du'e nama torbaatama booji'ame nama torbaatama du'e torbaatamni kun ammoo torbaatama gadhaanuu miti torbaataman makka keessaa irra ol aanu guyyaa san du'e wan ajaa'iba rabbi torbaataman irra guddaa achitti du'an yeroo isaan dhumanii lolli dhume meetii isaanii gubbaa dhaabatanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam itti lallaban maal jedhaniin bi'isa alcashiiratu kuntum linabiyyikum nabiyyii keessanii gosa hamtu fira hamaa turtan jedheen kadhabtumuunii na kijibsiiftanii wasaddaqanii naas ummanni na dhugeesseen isin na kijibsiiftanii na kijibsiiftanii ummanni biraa na dhugeessee natti amanee وخذلتموني ونصرني الناس ندربتني ومن فتنا قبيل وأخرجتموني بيانا بافتني وأوان الناس ومن بي فينا كننا قبسيسي أتشاسني هند ساني ولي قورا إلى بدا تقجر كأجا وكبشان سانا من الدغنة أتشتي قورا جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام ويا سدي أتشي أولاني guyyaa sadiihin booda fa'atanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam zamana san waraanni tokko yoo milkaa'e waraana biraa cabse bakka waraana itti cabse san guyyaa sadii oola aadaa zamana san jirtu guyyaa sadii ooluun waraanni sun waraana kaan injifatee womaan sodaannee eegasilleef boodalleen sodaannee jechuu guyyaa sadii rasuuli rabbi achi oolanii osoo hin deemin dura torbaatamman san itti lallaban da abalu abalu abalu abalu maka ayyaman maka ayyaman maal jedhanii yaamanii irraa bahanii osoo gaafsan silaanat amantanii osoo karaa haqaasan qabattanii silaa cinqiif azaabni amma isin kee jirtan kuwa isin mudataa jedhen yoos umar gaafate yaa rasuula rabbi bar warri itti dubbataanii jirtu kun ummata guyyaa sadii dura du'e barmee ta'aa jedhe يوصل رسول ربي ما الجدين والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه وربي لبونتي هركا ساكي جلتوك كرده وان أنجد كان إساني رئيسين هندقية تنجدين حاجة إسين دقية تنكنا حاجة إسان دقية ترقود دوئدين umanni mushrikaa cabnaan ikwaanii yeroo caphee sirnaan as keessaa suutan baane warri tokkuma tokkoon addaan bade muka seene gaara seene gaararraa bu'e goororraa bu'e addumaan tokko tokkoon bade namni waraanni isaanii caphee caphiinsi kun addaan jira bara namni gariin caphee waraanni kun lola jalaa baqatee waliin deema akkas hin taane warri sun qajeeluma cabe malee karabbi addaan arge tokko tokkoon bade addaan warri makka'aa oduu eegan taa'anii oduun isaan eegan maal muhammad ajjeefame sahaaban hunduu dhumani wanni muslima jedhamtu eeganaan jirtu lafarraa haqamanii taa'anii eegan maal waraanni muslimaa nama dhibbise bihin isaanii nama kuma tokko kumni tokkoo kurre akkuma laafatti warra kana fixaa taa'anii oduu eegan isaan ka oduu eegu namni tokko dhufe nama kana maqaan isaa haysumaan jedhama haysumaan ibnu cabdillaah jedhama haysumaanin kun dhufe warra baqateerraa achirraa baqatee baherraa yeroo dhufe ummanni guutuun iyyanii walitti bahan inni ka dadhabe bishaan kennaniifi bishaan dhuge mee boodubbadhu maaltu argame jedhanii bar kiiloomeetirii hagam cehe gaa bar kiiloomeetirii gara dhibbi sadii cehe nama dhibba sadii fooyee gara dhibba afurii dhihaatu achirraa as cehe dubbadhu jedhaniin maaltu argame maaltu argame lolli maal ta'e duulli maal ta'e duulli bade jedhe dubbii maal jedhe utbaa ibnu rabiican du'e shaybaa ibnu rabiican du'e abulxakam ibnu hishaam du'e umayyaa ibnu khalaf du'e abaluu abaluu du'e abaluu abaluu du'e warroota silaa angoo qabu dureessa gugurdaa beekamaa hayyuu magaalaa warra silaa magaalaa sochoosu hundaa tokkoma tokkoon maqaa walitti dhaabee qara'e akka jiru yoos warroota beekumtoota maanguddoo isaaniirraa safwaan ibnu umayyaa tokkottu yeroo sun duulan baaneen achira dubbii dhagaya maal jedheen waan inni jedhu kana dhagaye aboo namtichi maraatee jira wama takka waan dubbatuun beeku wamaan caqasin afirraa biraa yaa'a jedheen mee na gaafadha jedheen safwaan hoo du'ee jedhaanii gaafatanii safwaan bin umayya umayyaan kareef nu jennu sanii beekaa gaara umayyaa bin khalaf safwaan ilma isaati ilmi isaa kun ammoo nama beekama safwaan ibn umayyaa hoo du'ee warra du'e keessa jiraa jedhanii gaafatan hin jiru jedhu warra du'e keessa hin jiru abbaa isaatiif obboleessa alii illee namoo du'an jedhe abbaa isaatiif obboleessa alii illeen du'an jedhe ammoo isan garree keessa jiru yoos rifatanii dubbii taan baadhachuu dadhaban namu wama dubbatan wallaalanii dubbii taan illee dhugeessuu dadhaban kijibsiisuu illee dadhaban firuma jal'isinamu jal'isinamu isaanii akkasi jiru namni biraa dhufe ka dhufe kun kam أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب إلما أبير رسول ربي عليه الصلاة والسلام دين رسول ربي تأمه رسول ربي تول فكاتا جراني دين قد دين رسول ربي رسول ربي قد من مشتكون أبو سفيان جراني أبو سفيان بن حرب كان ميك أبو سفيان بن الحارث كن بن عبد المطلب بن أبير رسول ربي لما بدأ لما كانت تؤفي yeroo inni dhufe maanguddoon ammoo dubbatan walaananii taa'an maanguddoo kana keessa eenyu jira maanguddicha mujrima dabeessa abuulahabi keessa jira abuulahab takka lolat hin tolu abiilahab lola kana dhaqne nama biraa ergee mallaqa kennee fi atinarraa lol jedheen lolan deemte abiilahabiin kun ilmi obboleessaa kun dhufnaan aboo kootu kootu koo jedheen kacbatti irkatee koonna biras taa'e jedheen uummanni guutee qureesh guutuun dhaabatan dubartii ijoolleen aboo namtichi kana xamma dhufee heessumaanii kana dhufee badiinutti hime mee akkam faana waa argamanii maaltu jira eenyu jira eenyu du'ee jedhanii gaafata inni maal isinii hime jennaan abboonni mana maqaa qabu hunduu dhume jedhaa wama takka waan namaa galaatii miti jennaan akkuma inni baanu sanii namni tokko naf dheedhe maal akkam faan akkam waa argaman jennaan wallaahi jedhe yerooma duraa lolli eegalame ummanni muslimaa harkan nu deeffateera akkuma fi fedhannu ajjeesan akkuma fi fedhannu booji'an jedhe garuu jedhe takka himaa garuu qureeshitti hin dallanne jedhe maaliif akkasitti warri muslimaa isin ajjeese isin booji'e jedhe itti hin dallanne jedhe maaliif itti hin dallanin iletiyyaan arge jedhe maal arge waraana dur hin beekne hedduu achi keessatti arge ummata farda babbareedaa gubbaa taa'u ka wayaan isaa wal fakkaatu ka nafni isaa wal fakkaatu akkan bareedu ka samaa'iif lafa jidduu dhaabatu ka achiisit as ori'u ka wanni isaa yoo si dhoofte sin hambif miliqxu jalaan baane baqattu jalaan baane loltu firraan dhoowwine ka akkanaa kanan nullaneedha dubbii tana ikwaanii namoota muslimaa ka achi jiru ka achi keessatti mustadcafiina warra rabbi if gaqqabeecha jala jiraatu jira warroota kanarraa tokko abuu raafic jedhanii namni tokko jira abuu raaficiin kun gabricha abbaas abbaas yeroo san shakkii muslimoo kaafiraan isa garuu kaafiruma haa jennume abuu raaficiin kun muslim haati niitiin abbaasis haadha fadli jedhaniini muslima isiinis ijoolleen gandi guutuu muslima jaarsa malee gabrichi isaanii kunis muslim islaamummaa fi tanammoo dhokfatanii jiraatan oduu waan as keessaa argame as keessaan dabarsan warra dooyaa rasuulaa as taa'urraa tokko hunan qaban inni maal jedhe yeroo san achi keessa jira inni inni oduu tana caqasuuf hin dhufne achitti taa'ee muka wahii hojjata isa ka waa boca tumtuu inni waa warra nama harkaa waa bocuu beeku ana ka waan kana taa'ee bocuu dhufanii maanguddoon na bira taa'anii haasawan jedhe haasawa kan ima dhagaa'e jedhe haati fadlii tulleen dhuftee na bira asteetti jedhe sayyidittiin isaa tun maaliif waan an boca kana garii fudhatuuf isaan lamaanuu musliima oduu isaan himan tana taa'anii caqafatan ammoo lafa jalaan gammanne jedhe lafa jalaan ilaalsuuta wallaalleetuma lafa jalaan alhamdulillahi jenne jedhe waan haasawu kana dhagee in caqafanne jedhe osoo akkasi jiru yeroo namtichi kaafira abu sufyaanin kun warra waraana hagam gayu ka farda akkam jiru yaabbatu samaa'ii fi lafa jidduu yaa'u warra kana nu duudee nufi xeeroo inni jedhe if qabuu dadhabe jedhe amman abiraa fi kana jedhe nama hunallee laafaati nama namallee qabu miti gabricha if qabuu dadhabee utaalee lafaa wallaahi sun maleekaa rabbiti maleekaa rabbitti walii lole maleekaa rabbi jedhee gammadee qabuu dadhabee dubbiintu afaanina baate yoo afaanina baate maanguddicha abii lahabiin kun natti ol ka'eetuma muka tokkon akka hamaa na dha'ee na kufise na kufise na lakkise narra taa'eetuma narratti kufe jedhe inni na dhunqoe lafatti jedhe na ajjeesuu ga'e jedhe isa ka akkasi jiru haati fadli sayyidittiin isaa jechuu inni gabricha abbaasii miti abbaas ammoo booji'amee barlola keessa booji'amee rasuula harkaa qabaa beeka abbeera rasuula rabbi gandasaa nama gandi nu haasa'u jirru kun gabrichi isaa kun obboleessa eenyu ka kufisu obboleessuma abbaas abbeera rasuula rabbi abii lahab tabbatiidha abii lahab ka rabbiin jedheen kan kufise irratti dallaneetum akkamitti dubbii akkanaa dubbatta jedhee isa kana ajjeesu jiru haati fadli niitiin abbaas muka tokko fudhattee jaarsana dhaanu jiru kana gubbaa baatee mataa keessa qunteete ummanni rifate rifannaan jaarsina irraa utaale sayyidichi isaa biraa deemnan tuffattee harka deeffattaa jedhe jetteen jedhe amma dubartii niitii obboleessa kan keetis si dhaane akka dubbatoo qaba dhiiga matarraa yaa'e achumaan luqqa'ee manatti dhaqe intaloon na fuutee balaan buute manatti hin galle dhiiganarraa dhiqxee taannee amma haasofne gammachuu rabbi sujuuda rabbii buune shukrii rabbii goone abii lahabii kaan du'a dinnaa achi tafee bar inni inni ammoo yeroo sanitti warroota aangoo gurgurdoo qabu qureeshirraa tokko inni wanni qureeshiin tun gosa gosaanii gosa guddittii rasuulli irraa dhalate warra kana abu xaalib duunaan bakka abu xaalib isa qabate aangoo abu xaalib harkaa qaba innama yeroo sun itti gaafatamaan isa jechuudha warroota gurguddaa qureeshii irraa tokko jechuudha innama isa kana guyyaa sanirraa torbaan guyyaa sanitti du'e abii lahab torbaan guyyaa sanitti rabbiin guddaan ajjeese galgaluma sanirraa rabbiin dhukkubatti buuse ardhaa salphate dura rabbiin waan isa rifachiisaa dhageechise waan isa rifachiisaa warri hariyoota isaa kaafirroonni hunduu dhumanii hagna hafelleen booji'amanii nabi muhammad rabbiin guddaan akkasitti nassare maleeykan samaa irraa dhufanii akkasitti waliin lolaniin waan qiyaasa malee isa rifachiisu kanaan rabbi garaa isaa gube ule'een ummata keessan isaan mata'a kasilaa namni kophee kaayuuf dubartiin ummata keessatti dhaante isa kagannaan hagas ga'u dhiiga matarraa jiksite salphina kan ga'u walitti dabalama miti salphina kan hundaa baadhatee yeroo inni manatti hin gale rabbiin dhukkubaan dhaye dhukkuba akkamiin dhaye beektu dhukkuba tokko jira adasaa jedhama afaan arabaatti dhukkubni kun nafa mara nama madaaya nafaan madaan nafaan nama yaa'a dhukkubni kun zamana sanitti hooda arabni maal jedha nama rabbiin jibbu san dhukkuba saniin dhawa jedha nama dhukkuba san qabu namuu dhufeen gaafatu yoo du'ellee namuun owwaalu ta'ziyaa isallee namuun taa'u salphinna akkama fakkeenyaaf akka dhukkuba eedis jedhamu kana fakkeenyaaf ammame silaa gaama biyya magaalaa keessatti babbaratame garuu biyya baadiyaa keessatti zamana duraa amma eedisiin kun dhufe nama eedisiin du'e namuu walitti hin himu maqaa isaa dhukkuba kanaa kana badaa kanaan rabbiin guddaan dhaye dhukkuba kanaan rabbiin guddaan dhaye torbaan keessatti kufee lafarratti nama dhufee qarqaaru dhabe magaalaan guutuun dhuftee gaafatuu dadhabdee sodaatanii akkasitti irraa hafa akkasiin mana isaa keessatti bakti eeginni kufee du'e guyyaa sadi meeytiin isaa mana keessa taa'e mana guutuu hidhanii biraa godaane gandisaa dhukkuba kana nu dabraaf biraa godaana meelaa lawa rabbiin guddaan harkaa qabu taaziyaa isaa uummanni namni tokkolleen hin ta'e silaa bar taaziyaan nama akkasii sun silaa taaziyaa beekamtu taaziyaa gosa keessatti taaziyaa akka silaa akka mootummatti silaa fakkeenyaaf amma laalamtu tana wurdoo namni tokkolleen taaziyaan ta'e maal dhukkubni dhukkuba salphinaa waan namni walitti himuu miti du'a isaa rabbiin akkas godhe jiruu sallee akkas godhe du'a isaa akkas godhe azaaba qopheesseefa malee isa wajjin rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aala ayata qur'aana ta'e arraba isaa rabbiin haga guyyaa qiyaamatti qara'amtu tabbat yadaa abii lahabi wa tab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran dhaata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ربي قدام بكوبا كان عندي دؤي guyyaa sadi meeytiin isaa mana taa'e ijoolleen isaa waan taatu wallaalanii wal mari'atanii jirana maal goona maqaan nu bade abbaa keenya owwaalle nuun jedhani owwaalus hin dandeenyu dhukkuba nu dabra maal taane jedhanii waan godhan naannoo sanitti boolla guddoo qotanii muka dheeraan dhiibanii boolla sanitti darbanii biyyatti rara abii lahab rabbiin guddaan akkasitti salphise akkasitti salphise sun qureesh mana hundatti ta'ziyaan galte mana hunda rabbiin rifannootatti galche manni hunduu yaaddaye rifate eenut eenu ta'ziyaa ta'a gara muslimaa haa deebinu yeroo lolli argame diinattu jira achi yahuda jira warra munaafiqa jira mushrika jirayyuu munaafiqni kun lola badriitiin booda munaafiqni argame lola badrii kana dura munaafiqni hin jiru mushrika jira malee maaliif munaafiqni hin jiru yeroo namni humna hin qabne munaafiqni hin argamu guutumatti munaafiqni hin jiru yeroo namni humna qabu munaafiqni argama yoo ati humna qabaatte namni waa sirraa dhokfatu argama yoo humna hin qabaatte maal sirraa waa dhokfatan amma fakkeenyaaf yeroo namni amantiin jiraatte kabajaan jiraatte sodaan rabbii jiraatte namni waan haraamaa dhokfatu dhoksee lafa jalaan hojjetu yoos argamu yoo ammoo wannummaan haraamaa tunuu nagaa taate ofirraa uma dhuga'aa taate kararratti hojjetamte maal godhaa namni munaafiqa argamaa yoos kararratti hojjechuu danda'a waan haraama tokkollee waan dhoksuuf hin qabu munaafiqummaan jabeenna wajjiin deetti gaafa jabaatte munaafiqummaan argamti haga tilaafaa munaafiqummaan hin jirtu nasrii badriitiin booda munaafiqni argame namni zaahira kana amanne jedhee jalatti ammoo kufrii dhokfate badriin booda badriin dura munaafiqni hin jiru kaafiraa fi muslimuma ummanni mushriktoota ka arabaa ka achi jiru ka warra oosiif warra khazraj ka yeroo baay'ees rakkoo kaasee rakkoo san bifa hedduu rasuulli rabbii dhaamsee jenne sun achuma jiran yahudaan isa jirti warri kun lamaan maal labsan beektaalollee argame ifumaa kaafatanii beeki meediyaan isaaniitu marqa jala hojjette gaafasumaa meediyaan ima jirti beekaa televizhiinaaf reediyoon ta'e malee bifa biraatiin jirti gaafas ima jirti kaafatanii oduu fi maal jedhan beektaalollee argame muhammad du'e sallallahu alaihi wasallam muhammad akka hamatti ajjeeffame abubakar du'e sahaabawwa tokko hafe achitti beeytaa hundeen buute dubbii tana garamii baatee namuun beeku eenyutumee namuun beeku magaalaa kee tana deemaa jira ummanni rifate qiyaasman yaadde warri muslima isaanii dubbiin guyyaa tokko ooltee yaani nama ajjeesee rifatanii waan taha wallaalan dubartii ijoolleen martuu rifatte namu dhirsi kiyya du'eef dubartiin hunduu rifatte ijoollee martuu abbaan kiyya du'eef rifatu sanii ol ammoo namni hunduu rasuula rabbii du'eef namuu rifatu ka rifannoota kanarra jira rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam nama lama ergan tokko abdullahi ibnu rawaaha tokko illee zayd ibnu haarisa jara lamaan kan erganii beenaa ummata keenna warra madiinaa gammachiisaa jedhaniin akka rabbiin guddaan nasrii nuu godhee nuu tumsi itti hima jari lamaan yeroo dhufte ummanni iyyee walitti yaa'e walii yaa'ee namni magaalaan guutuun ta'anii caqafatan yoos nasree rabbii kana himan himan himan gammadee namuu bakka takkaa sujuude rabbiif gammadanii wal dhungatanii namuu gammadee waan tahu wallaalee lafti fuudhuu dadhabdee warri mushrikaa kun yahudaa wajjiin rifatanii wal mari'atu goran namtichi dhugumaan wanni hagana gahu kana qureesh akkanatti cabse maaltu itti aana sagantaa itti aanuuf maritti gora rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkuma dubbanne egaa guyyaa sadiin booda achirraa socho'anii yeroo madyaqa safraa bakka jedhamu takka gayan achi dhaabatanii horii booji'ame kana ummataa qoodan nama hundaa wal qixa qoodan horii kana dura kaanii harka shani qoodanii tokko irraa baasan qabeenya mootummaa jechuu harki tokko harka shanirraa tokko qabeenya mootummaati bangii federaalaa seenaa mootummaa jechuu qabeenya mootummaati kuni harka shanirraa afur ammoo waraanaaf qoodama wal qixxetti qoodama waraanaaf akkasuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam achirraa ammallee socho'anii yeroo soba deeman dhaabatanii ee achumatti yeroo socho'an rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam ajaja hedduu baasan amrii baasanii nama tokko nadr ibn alhaarisa ka jedhamu kanan beeytanii oduu isaa armaan dura guddoo dubbanne namni kun booji'amee jira nadr ibn alhaarisaan beeytanii jamaa kenna egaa qabarra waan guddoo dalagee egaa amantii tana dura dhaabatuuf waa diinagee hagam geettu baasi ka jenne bar oduu biyya hagam dhaqee walitti guuree odeessi akka bahe نضر بن حارثة كان أجيسا للرسول ربي عليه الصلاة والسلام أجيسا جنان علي بن أبي طالب متارى ضربه أتشرى أما اللي سوچاني ديم سقويا تكو ديماني أما اللي نمتج مجرمات كتو وربوجي أمي كيس جرا عقبة بن أبي معيط عقبة بن أبي معيط كان غابيكا بر كإن رباد آيسا rasuula rabbii guyyaa tokko bara hudhee ajjeesuuf ka lubbuun irraa bahuu geette abubakar dhaqabe isa ka guyyaa rasuula rabbii sahaabaan isaanii salaatu warri kaafiraa dhufanii meeytii dildhuu acha isini guuranii irratti guure ka waan kana baatee fide isa guyyaa rasuula rabbii ofirraa kaasuu dadhabe sana isa ka waan kana hojjete ka badii guguddoo rasuulatu hojjechaa ture isa hatta ka guyyaa irraa boodaa gaaf duula bahan abii jahlitti dhaqee akka umayyaan lola keessa bahu godhi jedheeni abootii dubartii jedheen sun isa cuqbaa ibn abii mucaayixiin شيطانا شيطان تيجي كان أجيس على الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أكست قبني في الأد يوس رسول ربي تمال جدًا يا محمد ijoolleeti yoo eenyu guddiseenaan ijoolleetiyyaaf maal qopheessitennaan ibidda qopheesseef cazaaba rabbii qopheesseef jedha caasim ibnu thaabit alansaari nama jedhamu tokkotu mataarraa darbe saniin booda rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam madiinatti kalaayanii yeroo isaan madiinatti kalaayan ummanni bahee alatti eegan akka ruuxaa jedhamtutti nama wachitti dhaabate rasuula rabbii eegan alayhi salaatu wasalaam achitti gammachiisanii ol salaamanii manguddicha ansaaraa ka warra ous usayd ibnu hudayr usayd ibnu hudayr ka armaan dura qissa isaa hedduu dubbanne namni kun lolan dhaqne achitti rasuula rabbitti dhufe baga rabbiin guddaa nasriifiitiin si gammachiise yaa rasuula rabbii jedheen wallaahi osoo lola tahuu beeke akkan si biraan hafne dhe lolan seene wama warra daldalaa kaan hikkatuuf deemtan see saniif sirra hafe yaa rasuula rabbii akkasitti naa beekennaan dhugaan ta'e dheen akkasite gaa ikwaanii رسول ربي عليه الصلاة والسلام مقالات قالني قال أمو ورا بوجي أميكانا نما هدو صحابة رق أودني أكنمو نما هجا توكو تقافة ما فرقته نياتشيسي جراتشيسي أكسي تركا تكسو ودا رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيجاسي صحابة ولتي أماني مريئة مرتين تكنجرو يروسان نما بوجي أميكانا مال هاغونون مرتين سيلان رفن سنين بود رفو جراتا يروسان مرتين انجرو nama booji'amu kana maal haa goonuun hin jirtu kanaafuu sahaabaa walii yaame namoota booji'ina kana maal haa goonuu jedhe abubakar siddiiq ol ka'anii dubbatan maal jedhe yaa rasuula rabbi namni kun obboloowwan keenna fira keenna akkan ajjeefne jedhe horii irraa haa fudhannu nu mootummaan ta'e nama diinageen qabdu horii hin qabnu horitti hajamna horiin haafi bitanii takka nu horii sana tajabna lammata ammoo isaanillee rabbiin guddaan qajeelchee hegar amantii sana fudhatuun hin mala hagana jedhee taa'e umartu ol ka'e umar maal jedhe yaa rasuula rabbi wallaahi jedhe ayyaanni kiyya kanaa mitiya hunda keennaa fira keenna nama hundayyuu fira isaa haa ajjeesu ana abalu abalu naa hayyam akkan ajjeesu حمزان أبلوها أجيسو أبلو أبلوها أجيسو علي أبليسا عقيلها أجيسو حمزان أبليسا عباسها أجيسو تأكل ما نتو أوفيقا هندي كينا نما فرا كيناها أجيفنو أكا ربي قدان نبيكو أكنو قسم ما آفي سبم ما آفي إنو مان قلبي تينا كيسا جر رب ما فنوا هجنو ربي قدان نها بيكو هذا فيك النبي نبا يدبته رسول ربي عليه الصلاة والسلام yaada abubakar siddiq san fudhata akkasitti egaa akka isaan fidyaa if godhanii if bitan hayyaman namoo akka waa qabuun walirra mallaqa guddaa kumarraa kuma shanii akka waa namni walirra horii qabuun hayyaman guyyaa san akkasuma addaan galanii guyyaa marro'oo jedhe ganamaan gananfadhe jedhe umar gananfadhee rasuula rabbitti dhufe jedhe yoo an dhufe abubakar siddiq waliin taa'aa jedhe yoo an itti seene jari lachuu ta'anii booyan jedhe rifadhe jedhama jari lamaanuu ta'anii booyan jedhe rifadhe waan jedheen jedhe jarana maaliif boottan waan boottaniif nati maa anis isin wajjiin booyaa waan boottaniif nati maa jedhe yoos maal naan jedhan dubbii kaleen wal mari'anne taan sanirratti rabbiin guddaan nu aalate yaada kan keemaan fudhatinaa jedhee rabbiin guddaan nu aalate sarrifannee boonne jedhanii rabbiin maal jedhe maa kaana linabiyyin an yakuuna lahu asraa حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم rabbiin maal fari rafuu itti ammoo eegas ima hayyameef murtii akkasuma taftee akkasi dhigaa ikhwaanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka namni hunduu if bitu namni horii hin qabne namni ammoo waa barreessuuf dubbisuu qajeelatti beeku ijoollee kudhan ta warra madiinaa barreessuu fi barsiisu dubbisuu qajeela barsiisee saniin bilisooma waa'ee barumsaa kana jabeessuun raayitu bifa kanaan namni baay'een kan qajeela waa beeku ijoollee kudhan kudhaniin namni hagam yoo barsiise nama kamtu magaalaa waa barata bifa kanaan namni fiikas hin jira namni rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam tolatti oolani ifirraa gan lakkise illee ni jira namoota hedduutti tola oolan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam namoota sanirraa muxalib ibnu hanxab nama jedhaniin tokko sayfii ibnu abii rafaaca nama jedhamu tokko abulcuzza aljumaxii nama jedhamu tokko namoota rasuulli rabbii tolatti oole hedduu jira namoota booji'ame kanarraa wan nama ajabsiisaa tokko sodaa rasuula rabbii intala rasuula rabbii zaynab ruqiyyaan guyyaa san duute guyyaa rasuulli rabbii achee saniin assaramanii lolli dhume guyyaatti aanu duute ruqiyyaan niitiin uthmaan zeynab ammoo dhiirsi si'ii abulcaas jedhama warra duula kaafiraa kana wajjiin dhufee rasuula rabbii tiin loluuf dhufe kanarraa tokko waan ajaa'ibaa agartu zeynab intalti rasuula rabbii zeynab dhiirsi si'ii abulcaas jedhama abulcaasiin kun warra duula dhufe irraa tokko hin ajjeeffamne jiraa qabame warra booji'amee amma jirurraa tokko inni san qureeshitti dhaamsa dhaamanii egaa nama keessan hundaa koottaa bitadhaa jennaan isiin maal goote horii achi as ergite intalti dhiirsa fi bituuf abbarraa dhiirsa bituuf beeka as ergite horii san keessa horiin ammoo horii gayuu miti horii diqqaa maal goote ammoo waan biraa aqlii goote waan goote callee takka jira ta dur haati si'ii hidhattu haati isii khadiijaan niitiin rasuula rabbii callee isiin ifiin bareechiftu akka jira ta guyyaa isiin heerumtu zeenab heerumtu isiin intala fiitii kenniti rasuulli akka gaaritti beeku jira callee tana rasuula rabbitti ergite waan horii isaan bituuf ergite irraa tokko callee tana dabalte horii kaan fidanii abilcaasi kenne warri abilcaas fidee callee taan rasuula rabbitti kenne rasuula rabbi tanaan nabiitti jedheen tanaan galakkisitti callee garaan qiyaasa malee rifatan rasuula rabbi qiyaasa malee rifatan haadha mana isaa khadiijaa gara rasuula rabbi qiyaasa malee jaalatanii beekanii miti egaa haga khadiija haga aishaan isii aishaan zamana isiin duutu sana aishaan zamana san dhalatte warri waliin dhaqqabne cufaa godhan turanii sanii wajjiin zamanuma boodaa kana hinaafa jette isii isii ta duute barte zamana haga waggaa hagam dura duute san hinaafa jette aishaan maaliif faaruu rasuula rabbi faarsurraa خديجة بركنتي خديجة ركنا بوتي خديجة أنت أكناتي خديجة ربي هارم بر أنت لون تون صاحبتي خديجة أتي بر خديجة أنفرا وما خديجة ها سواء ولا الرسول ربي عليه الصلاة والسلام يت أنا ما في نافتي يسي تدوتي خديجة سنقاج الله يسي من تلت ساعة أتشي تسأرقون توان قدو قدو قلبي رسول ربي عليه الصلاة والسلام جرجير يوس رفتني رفتني صحابة كرأتني ولي يامني aboo intalti sun waan callee tana natti ergite calleen sun guddoo garaana jirjiirte dhiirsa si'ii wamaa irraan fudhatanii callee silee naa deebisaa fi isallee gallakkisaa fi jedhe yoo hayyamtan jedhe ammoo dirqama amriin baafne beeka yoo naa hayyamtan jedhe sahaaban sii hayyamne ta'e rasuula rabbi isni hayyamne jedhanii yoos gurbaa yaamee maal jedheen namtichaan sharxii takka irratti bilaasha si gallakkisaa sharxiin takkittiin akka intala tiyya sanaa gallakkiftee naaf hiddu jedhe intalti muslima inni kaafira waliin jiraatu hin danda'an amantii islaamatti haraam intalti muslima inni ammoo kaafira hayyee jedheen akkasitti gaa yeroo inni deeme adduma si'i gaalarra kaa'ee sanaa erge jedheen rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam zayd ibnu haarithaa fi nama nama warra tokko ansaaraa fi zayd ibnu haarithaa ergee bakka ya'jaj jedhamu dhaqaa achitti dhokadhaa haga zeynab isinirra dhuftu eegaa jedheen yeroo isiin isinirra dhufte achirraa fuudhaa fidaa jedheen qissaa ga'a jabaa tokkotu achi keessa jira akkasitti deemanii boodarra fidan isiin qissaa guddaa sun sidaa nama tokkollee ammallee ka ajaba jira suheyl ibn amri jedhama suheyl ibn amri kana oduu ajabaa tokko ta biraa eeganaa inshaa allah fuulduratti inni rasuul ajjeesuuf dhufuuf jiraata qisan sunillee bakka fitti yoo rabba jedha achitti dhufa suheyl ibn amri kun khaxiiba qureesh jedhama namni qureeshii dubbatu kadhee abbaan dheertuu qureesh keessaa isa arrabaan namni qureesh isa gayu hin jiru suheyl ibnu amrii kun qabame achi keessa warra qabame irraa tokko san rasuula rabbitti dhaqee umar maal jedheen yaa rasuula rabbi suheylii kana silaa namni martuu horiin haa bitamu jennee miti ee suheylii kana ilkaan duraa kana hundaa irraa haa baafnu jedheen maaliif jetta boo jedheen suheylii kana ilkaan duraa kana hundaa yoo irraa baafne heger ummata dura dhaabatee khutbaa godhuun saalfata afaan isaa caccaboo hagasiif nagaa irraa arganna akkas haa goonu jedheen inna rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam awwasan rabbiin guddaan naan hayyamne annama higar akkana haa ta'u jedhee akkanatti ilkaan irraa cabsuun hin taatu jedheen hin raadidan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam akkasidhe yaa ikhwaanii bifa kanaan rabbiin guddaan ummata kaafiraa cabse ummata muslimaa nasrii hagas geettu san rabbiin guddaan kenneef lola san keessatti waan ajabaa hedduttu argame waani waan ajabaa ka argamerraa yeroo lola saniif deeman gurbaan tokko umriin isaa waggaa kudha jaha umeyri ibn abilcaas jedhama obboleessa sacd ibn umeyr ibn abi waqaas jedhama عمير بن أبي وقاص كون وبليس سعد بن أبي وقاص وبليس سعدي سعدي سلابي كما وركم ين جنة عن جمتي فمرة تقو عمير يكون إخواني يرو دول درابه بدرتيا أنسان بيتنيمي يرو سن وبليس سا أرجع إسا كأوكتو ورانا جلت أوكتو وبليس سا ورانا بكما جاهي سعد عمير مونا مديك أجولة umriin isaa waggaa kudha jaha maaliif dhokatta jedheen itti dhaqee waan dhokadhuuf rasuuli rabbii heger na argeni lolan deemtuu ati xiqqaa naan jedhaa sodaadhee anis ammoo lola kana dhaqee karaa rabbii keessatti shahaadaa argatu wareegamuu barbaadaa haje ijoollee umriin isaa kudha jaha yaada isaa na laalaan rabbi subhaanahu bakka kanaa dhaqee kubbaa taphadhaa miti bakka kanaa dhaqee geema hojii taphadhaa miti wanni inni dhokatuuf akka duula kanarraan hambifamneef fidhiin tun fidhii hagam geettu rifatee obboleessaa biraa deeme isa ka waraana jala dhokatu rasuuli rabbi argan alayhi salaatu wasalaam yaamee ati xiqqaa lolan geenne bahi jedheen lola keessaa hafi yoos booye akka bada dhaabatee booye gurbaan maa boosse jedhaan yaa rasuul rabbi an karaa rabbii keessatti shahaadaa argatuu barbaada karaa rabbii keessa wareegamu jannata rabbii barbaada isin ammoo yaa rasuula rabbi jannata rabbii sana na hambisuu jirtani saniif rifadhee booye jedhe subhaanallah garbisaadha ikhwaanii mee ijoollee teennaaf ijoollee tana ol bira qabaa laala keenya kudha shanii kudha jaha kun amma nama akkama yaadumaa qabaate yeroo tokko tokko sammuu maa qabaafiin jetta dhugaa rabbi san rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam rifatanii yaada gurbaa kanarraa rifatanii hayyamaniif hayyamaniif akkasitti gaa rabbiin guddaan waan inni fedhe san hiree fi lola san keessatti rabbiin guddaan shahaadaa kenneef gurbaa sadii wanni biraa ta nama ajabsiisa ta argame warra tokko jira namtichi tokko jira sacd ibnu khaysamaa jedhama sacdiin kun abbaan isaa nama maanguddoo khaysamaan kun lachuu ganda gaggaarii keessumaan kun ilma dhiiraa sacdii kana qaba ijoollee dubraa hedduu qaba ammoo xixiqqoo achi gadi lamaan isaanii wal bira duula deemuu hin danda'an tokko ijoollee dubraa tana bira hafuu qaba ijoollee dubraa tana biratti tokkoon isaanii hafuu qaba wanni ajaa'iba argame yeroo duula jedhanii rasuulli rabbii labse gurbaan uf qopheesse dargageessa kuni maanguddichis uf qopheesse gurbaan abbaan maal jedhaa abbo isin nama guddaa nan deema isin taa'aa jedheen lakki lakki lakki ati ijoollee ana ka jannata rabbii amma barbaadu duutin akka looyte ana deemaa si himite ittaayi jedheen wal dhabanam wal dhabnaan maal taarre tokkoon isaanii hafuu qaba martuu ammoo barbaada abbuma akkana taate maaltuun araarsaneen akkam taana akka taanu ka biraan qabnu hixaa haa buufannu nama rabbiin guddaan file santu argata sun haa deemuuti hixaa haa buufannu hixaa wanni itti buufatan ikhwaanii haalolarraa hafutti hixaan buufannee beeka haalola deemutti hixaa buufatanii mee waan rabbi sodaadho na ummata saniif nu nam akkamii eddaan wal bira qabe ilaalme wanni hixaa itti buufataa jiran haalolarraa hafuu miti haalola deemu wallahi ikhwaani waan guddoo nama ajaa'ibsiisaati hixaa buufatan hixaa buufannaan hixaan gurbaa bahe gurbaa bahee gurbaan utaalee lafa allahu akbar allahu akbar jedhe utaalee lafa akka nama milkaayetti akka nama zamana keenya kanatti lootaree hii argatte dhiniinitti utaalee lafa jaarsa ammoo rifatee boore subhaanallah rifatee booye booye gurbaa isaatiin maal jedheen ilma kiyya jedhe anas si dhale nassi guddise haqa hedduu sirraa qaba haqa san hundaan si kadhadhe guyyaa kana ifirra na dabarsii bakka tana naa kenni jedhe haqa abbummaa in sirraa qabuun si kadhadhe du'aayi sii godha jannata rabbii nan dhoowwini bakka tan tee tana irraa naa bu'i haqa kan kee kanarraa naa bu'i ifirra na dabarsi arra jedheen san gurbaan isaa maal jedhan abbaa kiyya jedhan dhugaateessani sin abbaa kiyya na guddiftanii kheyrinat hojjettanii waa na barsiiftanii waa na barsiiftanii wallaahi jedheen takka'a guyyaa tokko mataa isinitti hin dhaabne takka'a guyyaa tokko jibbanniteessan qalbii keessan hin seenne sanii wajjii waan adunyaa tana gubbaa jiraa hundaa yoo ati naa kennaan jettan isinii dabarsan abbaa kiyya garuu jannata malee jedhe waan mara sinii dabarsa jannata malee jedhe jannata sinii dabarsuu na dura jedhe tun jannata ta ardhaa tuni abbaa kee sinii dabarsuu na akkasi na dhiisaa jedhe akkasi walirra booyanii nagaa itti dhidhaddaan deeman subhaanallah subhaanallah subhaanallah mee ikhwaani ummanni kun من كل متى كمي والله لا لا يا إخواني لولا سينه سعد بن خيثمان لولا سم كيسة ربي قدان شهادة هريفي لأن تربي تدبر يرو دفني لولي أمتا لولا الرعقالي أباني سا خيثمان دابتك قربان كيه jannata ballamanaa irraa fuudheen dhaqanaan jedhe san dabre moo moo uummata wajjiin deebi'e jedhe dabre jedhanii yaada argate dabre jedhe yaa rabbiin garta ilma kiyya kheyriidatti guddise jannata rabbii keessatti yaa rabbi waliin nu qabi jedhe rabbii fi kadhate hin boonne takkumaan biraa takka hin dubbanne yaa rabbi jannata fi keessatti jannata kan kee keessatti yaa rabbi waliin nu qabi jedhe waggaa tokkoon booda waggaa tokkoon booda lola badrii lola uxud jaarsi qof qopheesse lola san keessa inni leen shahada argate waggaa tokkoon booda if qopheesse gurbaa kiyya sa'ati jannata keessa wal gahuu qabna shinna eega jedhe qopheesse lola dhaqe lola san keessa rabbiin shahadaa hireef akkasii ilma isatti geesse rabbiin guddaan waan nama ajabsiisarraa tokko waan biraatu nama ajabsiisaa wallahi lola san keessa ikhwaana waan hedduu jira waan namni dubbatee fixuu danda'u miti qissaan ajabaa tokko kan ajabsiisu dubartii takka jira namtittiin takka haadha haarisaa jedhamti gurbaa isii tokko jira jabaan haarisaa nu suraaqaa jedhama gurbaa kana qiyaasa malee qiyaasa malee jaalatti gurbaa kana lola badrii kanaaf qopheessite itti dhaamatte jannata rabbii nuu dhaqi gaaf jannata dhaqxe rabbi kanallee naa kadhadhu jetteeni gurbaa isii kana geegissite geegissite waan akkasitti lola deeme haadha isaan lola san keessatti shahadaa argate shahadaa argannaan yeroo rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam duularraa deebi'an rasuula rabbitti dhaqxe rasuula rabbii gaafattee maal jetteen yaa ergamaa rabbii haarisaa ilma kiyya akkan jaaladhuun beektani waa lama isin gaafadha jetteen haarisaan du'e shahaadaa argate jannata keessa jira moo amma azaaba keessa jira haganum naa himaa jetteen wallaahi yoonni jannata keessa jiraate wanni hin barbaadu kan guddiseef kan ergeefsani gammadee callisa jetteen yoo inni azaaba keessa jiraate zamana dheeraa akka ummanni ajabuutti in rabbooya jetteen yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhaniin haadha haarisa jannanni waa tokkoo miti jannannuu hedduu an sadarkaa hedduu walii ol jira gurbaan kan kee jannatul firdowsii jannata hundaa ol jiru achi keessa qubsiifamee amma jira jette jedheen yoos gammadde alhamdulillaahi yaa rabbi anallee nagayaan itti nageessi jette rabbii ifii kadhattee osoon booyin gammachuu umman afitti deebite waanii ummanni ummata akkasiiti nama kudha afraan amma muslima irraa du'e kana tokko tokkoon qissaa isaa yoo dubbanne hunduu nama akkasiiti nama du'e qofaa miti nama dhibba sadiif kudhanii afurii ka lola dhaqe kana hundi isaanii nama akkasiiti wallahi akwaanii amantii muslima illeen isima rabbiin ummata sanii qarqaaree bifa saniin ummata san akkasitti tolchallee rabbima numattu warra san ta'uu dhabe yoo nummaan qalbii teena tolchine sadarkuma saniin rabbiin guddaan nu gaya sadarkaa saniin rabbiin guddaan nu gaya akhwaani waraanni tokko kanama nassaru dura rabbii guddaa tumsi rabbiirraa nasri rabbiirraa namni humna fiitiif beekumsa fiitiin hin nasramu rabbi irraa hitumsu kanamaa tumsu rabbii gudda garuu waraanni tokko ka bifa warra badrii kana if keessa qabate rabbiin guddaan hin tumsaaf waraanni tokko ka sifaata warra badrii kanaf keessaa qabu rabbiin guddaan zamana fedhee haa ta'uun tumsaaf sifni isaan qaban hedduu dura warra rabbii guddatti amane rasuula rabbitti amane waraanni tokko yoo rabbittiin amanin rasuula rabbittiin amanin rabbiin guddaan tumsuuf warra jannatatti amane namni tokko ka jannatatti amane rabbitti amane rasuula rabbitti amane jannatatti amane jannata saniif hojjatu rabbiin guddaan ni tumsaaf waraana sanirraa tokko waan ajabaa kanama ajabsiisaa namtichi tokko jira gabrichaa nama laafaa nama humna hin qabne nama magaalaa keessatti irra laafa'ati namtichi kun rasuula rabbitti dhufe alayhi salaatu wassalaam maal jedheen yaa rasuula allahi yaa ergamaa rabbii innii rajulun aswad jedheen an nama qiyaasa malee gurraacha tokko fuula hammaatu jedheen muntinu riihi nafni illee na ajaaye jedheen qabiihul wajhi fuula kiyya namni ilaaluu hin danda'u jedheen laa maala lii qarshii tokko addunyaa gubbaa horii hin qabu jedheen subhaanallah subhaanallah annama sadarkaa silaa ummanni ilaalutti nama nama hundaa gadi jechuu akka ilaalcha ilma namatti nama gurraacha fuula hammaatu qiyaasa malee jedhe hafuura ajaayu jedhe kan namni akka laayuu hin dandeenye namni ilaan na laaluu hin danda'u hafuura natti kalaawuu hin danda'in ajaa'ibaa jedha horii tokko kun qabu aniin akkanaa kun jedhe fa'in ana qaataltu yoo kanaa wajjiin lola seenee har'a rabbiif lole hattaa uqtal fa'eena ana eessa dhaqa jedhenan kanuma wajjiin jannata rabbii seena moo moo jannata rabbii seenuu mirgan qabu azaaba seenuu qabaa jedhe gaafata subhaanallah رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما جرني في جنة جنة سينت جرني جنة سينا إيه جنة سينت أنو ما لافا كان جنة ربي سينا إيه جرين سيفي في فرقة ورا لولا سينا هقلولو هقلولو هقلولو دوني رسول ربي يرولو لي دوني ميتا أمة مسلمة ولدت قبل رفني ميتا إساني ميتا نمخنا قبار آبتن sahaabaa walii yaamanii ummatatti himuuf jedhan gubbaa dhaabatanii maal jedhaniin yaa namtichana jedheen yaa abalu jedheen qad bayyada allahu wajhaka rabbiin fuula kan kee bareechise namarraa ka irra bareedu rabbi si godhe jedheen allahu akbar fuuli kii gurraacha fuula hammadhan jenne rabbiin namarraa ka irra fuula bareedu san si godhe jedheen waxayyaba riixaka hafuuran keetillee hafuura irra urgaawu rabbiin guddaan si godhe وأكثر ما لك هوري لي هوري قياسا قبل جنتك يا ربي ولسي قبل جنة في سقوب سي سيدين أمني أمة أكسيسا أمة أكسيسا إخواني ورانا سنكيستي وني رسول ربي عليه الصلاة والسلام حجة ka zamana kanallee yoo namni hojjate namni itti milkaayu dardara irratti irkata rasuulli rabbii irra guddoo yeroo qabsoon akkanaa tun yeroo hundaa irri guddoo dardaraan deemti jijjiiramni addunyaa gubbaa jiru hunduu irri guddaa dardara irraan dhufa kana jechuun aqliif hayyummaa fi muuxannoo maanguddoo irraa duroomnaa miti garuu nashaaxa hifannu on maletti namni waa hojjetu dardara yoo isin laaltame fakkeennaaf waraana badri dhaqe san hunda isaanii yoo umrii isaanii ilaalle guyyaa san jiddugaleessi umrii kana umrii isaanii hunda olii deefnee isaanirra yoo qoonne jiddugaleessi umrii kanaa waggaa soddomii fi lama dardara jechuun hundi isaanii irri guddaan dardara jechuudha. Namni achii olii umriin isaanii jira namni sanii gadis hin jira walit deebisi. Giddugaleessi umrii waggaa soddomii lama. Warri hoggaanowwan gugurdoo waraanan deemmatan hunduu dardara. Dura taa'an waraana muhaajirtootaa علي بن ابي طالب عمري نساء هجم قياسا وقادك دمشن علي بن ابي طالب قياسا عمري نساء وقادك دمشن دردره موري نما وقادك دمشن درتا ورانا مهاجر توتا ورانا انصار اللي سعد بن معاذ وقاس الدمي لاب عمري نساء قوتمت درتا ورانا هنداهو مصعب بن عمير عمري نساء وقاس الدمي تربه warroota guyyaa san achi du'e hoo nama kudha afran san yoo umrii isaanii ilaalle soddomaa gati giddu galeessi umrii isaanii soddomii gati soddomaa gati kanaafuu ikhwaanii dardararraa yeroo hundaa qiyaasa malee fayyadatu nama barbaachisa dardarri ifannoo hin beeku dadhabee hin beeku hin dandayuu hin beeku hin dandayaa malee kanuma yoo sirreessan akka inni dogogora hin finne akka inni rakkoo hin finne akka inni badii hin finne yoo godhan baay'ee irraa fayyadachuu dandayan dardararraa rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam akkas godhan jechuu amsamtu sii gala amma waa kudhan tayoo waraanni tokko adunyaa gubbatti wali qabate rabbii waraana sanii tumsu lola kana keessaa gabbaafannee akka muxannoo ilma namaatii tahuuf isinii dhiheessa kuwanii kurnyan kun ka tokkoffa'a waraanni rabbitti amanu rabbitti rasuula rabbitti alayhi salaatu wasalaam amanu kitaaba rabbitti amanu sunnaa rasuula rabbitti amanu waraanni imaana qabaatu lammata waraanni guyyaa qiyaamatti amanu jannataaf yaa'u du'a barbaadu jiruu barbaaduu miti waraana guyyaa qiyaamaa jiraa beeku namuu silaan du'aan kaafamaa beeku jannata jira jannanni akkana bareedaa beeku manni jannata keessaa akkana jira dubartiin jannata keessaa akkana jirti jiruun jannata keessaa akkana jirti waraana kana beeku kanaaf hawu du'a jaalatu waraana kana ta'u waraana jiruu barbaaduu miti waraana bilisummaa jalaa akkan duune jedhuu miti waraana du'aaf deemu du'aaf deemteef hin duutuu beekamu yoo du'aaf deemte jirutu sii kennama inni bara tuu hablakal hayaat jedhamu yoo du'aaf deemte jiru sii kennama yoos jiraatta yoo akka gaaritti kabaja'an tun kalammataati sifti sadaffa'a tokkummaan jidduu jiraatu waraana obbolummaan tokkummaan wanni takka ta gargar foohaan jiru kanat achirraa dhufe kanan naannoo kanaa dhufe kana bifa kana qaba kana bifa kana qaba kana warra horii qabu kun warra horii hin qabne kun warra nama beekaa kun nama wallaala'a wanni tokko ka addaan foo'aa hin jirre waraana tokkummaan isaa dhibbarraa dhibba gayu nasrii rabbi biraa argatuuf sun bifa sadaffa'aati ta afraffa'a muslimni akkas turan egaa hundi isaanii gosa hagamirraa walit dhufan bifa hagamirraa nama gurraacha hedduu keessa jira gurraacha kana takkaatti hin dhagayamne allafa namni gurraachi hin jirre jira an gariibaan gurbaan takkaatti hin dhagayamne. afraffaa lola kanaaf qophaayu waan dandayanii waan hin dandeenye rabbiin sirran kaa'u yeroo hundaa garuu waan dandeettuun qophaa'u akka rasuulli rabbii dooyaa lafa mararra gannaqe sochii kaafiraa biyya hundarraa naannoo hundarraa inni takka takkaa rasuulitti quba qabaatan qophiirraa tokko tun meeshaa lolaa waan haga qabanii waraana fi kana qopheessanii leenjisanii kanarratti qophii guddoo qabaatu yooma tokkoon qophaayin lolli hin ta'u qophaa'uu mana barbaachisa shanaffaa shuura marii mariin jiraatu diktaatorummaan nama cabsiti waraanaaf hoggaanowwan isaa marii guutuu fedhii fi obbolummaan dhugaan ikhlaasni keessa jiru qabaatu waan hundarra wal mari'atanii waan irratti waliigalanii qalbii qulqulluu irra waliigalan irratti tarkaanfatu rabbi irratti hirkatanii jahaffaan murtii qabaatu namni shakkii qabu nasriin argatu yoo waan kana hundaa qopheessite mari'attee waan tokkorra murteeffatte murtiin sun dhibbarraa dhibba dalagu dugda duubat as deebi'ee eegal kun shakkee kun kaan deebi'ee akkana ta'uun dhabdu jechuun hin taatu وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله يا ربي والمرء الداج إيجا مرتفتني أمو ربي ردر كرنا شكي في رئيسة ربي سبحانه وتعالى دندي إنه هجر جونا مال تانا ريا كم تانا شكين نمج أبسيتي شكي ورانج أب إنساتي مي هجم تكل على الرسول عليه الصلاة والسلام صدر كالو لسني هندرتي صحابة ولي عملي مرئتن tana taate tana taate akkam goonaa waraanni rasuulaa bifoota nu jenne kan amma haga ammaa gam dubbanne jaha dubbanne jahaanu waraan rasuula guutuu dhufirraa qaban waraanni rasuula alayhi salaatu salaam rabbiif rasuula rabbitti amane waraanni qureshi immoo wanti amane hin qabu waraanni rasuula guyyaa qiyaamatti amane jannataaf deema waraanni qureesha waan deemuuf hin beeku waan loluufuu hin beeku waraanni rasuulaa tokko waraanni qurayshoo balbala balbalaa yaa martuu gosa nu sirra jabdu nu sirra jabudhee wal hamata nu lola beekaa isin lolan beektan jedha warra naannoo sanii jaba warri naannoo kanaa laafaa'edha bifa kanaa wal hamata waraanni rasuulaa mari'iin deema waraanni qurayshoo dirqiin deema abii jahli namni hunduu loluu seenuu qaba dirqii eega takka martee murteeffate ammoo waraanni muslimaa ejjannoo takka shakkii takkaan malee fudhata waraanni kaafiraa eega takka murtii fudhate illee hagam shakkii qaba wal mari'atanii maal ta'an amma lola kana dhaabnu irraa deebinu haga guyyaa irraa booda irraa deebinu jedhan bifti torbaffa'a dardara irratti irkatu qiyaasa malee osoo maanguddoo kabajan osoo maanguddoon jirtu osoo maanguddoon yaada kennatan hujiin keessatti dardara irratti irkatu bifti sifti saddeessoo nama marayyuu bakka isaan maltu kaayu namuu bakka maltuuntu jira namni tokko dubbin malaa siyaasan malaa tokko immoo lolan malaa tokko malan malaa tokko namuu waan toluuf qaba nama kana bakka hundattuu nama tokko dhiibuu miti namuu bakka toluun qaba bakka inni toluun san nama san kaayu rakkoon jirtu osoo namni dandeettii waan sanii qiyaasa malee qabu jiru ka dandeettii sanii hin qabne fidhanii duroo kaayan namni garaagarummaa hin qabu akki rasuulli godhan alayhi salaatu wasalaam akkas ta saglaffa'a dura taa'aa waraanaatii fi waraanni isaa wal qixxaayu tokko nama dhihana gaarii nyaatee tokkoon asit beela'u jiru wayaa gaarii uffatee kun asit daaraan deemu hidhannoo gaarii babbareedduu kam qaalii uffatee kun ammoo waan wanni tokkollee hin qabne kun waan gaarii yaabbatee kun miilan deemu akkasii miti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo duraa bahan gaala torbaatama qaban gaala torbaatama kana uummatarra qoodanii nama sadiin afuriin akka waliin yaabbatan jiran isaaf nama lama kabiraa aliyii fi marsad wajjin yaabbatan rasuula rabbitti qajeelanii akkuma waraana kaanii jechuu rasuulli rabbi yeroo ofii dhihana dhaabanii yeroo ofii waardiyaa eeganii yeroo ofii hojjetanii akkuma waraanatti waraanni tokko dura ta'an tokko waraana wajjin akkas ta'u yoo san ta'uu baatte nasriin takkaleen jirtu eegas egaa rasuula rabbi ilaala alayhi salaatu wasalaam yaada namaa hunda fudhatanii yeroo saxaabtichi dhufe bakka tun bakka gaarii miti irraa socho'anii yeroo saxaabtichi isaan garaa keessa dhawan kuum na dhoofte namii ta'e qisaasa baafadhan koottaa baafadhan yaani waraanaaf dura taa'a waraanaa kun wal qixxaawu qureesh ammoo akkasii miti abii jaalli nama hagamtu eegaa dhihan akkam nyaataa waan hagamiin deemaniini ummanni kun isitti na beelayyaa sifti irraa boodaa ta kurnyaffa'aa tarraa boodaa ta waraanni tokko addunyaa gubbatti rabbiin isaa tumsu'uuf argatuun barbaachisu hamilee bareeddu rabbiin nuu tumsa rabbittu nu wajjin jira hamilee godhatu silaame cabnaa silaama rakkananii shakkii miti hamilee bareeddu ifturaa qabaatu rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam maal jedhan yeroo sanirratti walii galan socho'aa jedhe hundi keessanuu quumuu jedhan rabbiin waraana kana lamaan keessaa tokko milkooftannaan jedhe socho'aa jedhan kanaan egaa ikhwaanii nasrii rabbii guddaa namni tokko argata rabbiin guddaan warra karaa rasuula rabbii qabate sunnaa rasuula rabbitti bulee nasrii rasuula rabbii san argatu rabbiin guddaan nu haa godhu galatooma hundi keessanuu rabbiin guddaan kheyrii waliin nuu qabe sharii nurraa qabe nu milkeesse fayyaa nuu kenne imaana nuu kenne nu nassare amantii tana wajjin rabbiin guddaan nu nassare rabbiin guddaan ol nu haa fuudhu rabbi gadi nu buusin ol nu haa fuudhu addunyaa gubbaalatti rabbiin imaanaaf amalaaf amantii tana ol nu fuudhe aakhiralatti rabbiin jannatul firdoosin ol nu haa fuudhu hunda keenya rabbiin guddaan nu haa araaramu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh